y ni la dirigui America. iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda muriwe neza nshuti mwese dutaramanye muri kumwe na federika nkurikije mu burundi twumvikana ya ku mirongo mibi gushira shotweva mu rwanda turi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu y'iradiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika guhera kuri wa mbere leta y'uburundi yatangaje inkingo nshasha zijanye n'umugera wa corona azoshika kuri ku kibuga c'indege eh, bamufate igipimo eka mbere inyishu azoca zironswa mu masaha mirongo ibiri nane eh, zikaba zizomushikira ku buhinga bwa none hazoba ari hose twita email iyo ni muganga jean baptiste nzorironka nkuze umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikanganji bw'amagara y'abantu mu burundi mu burundi kandi haravugwa ikibazo cy'umutekano muke mu ntara za cibitoke na muramvya aho abantu batatu bishwe mu mpera z'indwi iheze muri zambia naho kenneth kaunda yahoze atwara ico gihugu ari mu bitaro vya gisirikare ku murwa mukuru lusaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatanguriye mu gihugu ca Zambia nk'uko tumaze kubibabwira mu kanya perezida Kenneth Kaunda yahoze aratwara igihugu ca Zambia muri iki gihe afise imyaka mirongo icenda n'indwi ariko aravurirwa ku murwa mukuru Lusaka ingwara itatangajwe mugenzi wacu Eugene Mukankusi yakurikiranye iyi nkuru ibiro bya kaunda uyu munsi kuwa mbere nibyo byatangaje ko hamaze iminsi yumva atameze neza kandi ko yinjijwe ibitaro bya Maina Soko Medical Center biri i Lusaka kaunda w'imyaka mirongo icyenda n'irindwi y'amavuko yayoboye zambia kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane ubwo iki gihugu cyo mu majyepfo ya afurika cyahabwaga ubwigenge n'ubwongereza ageza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na rimwe ni umwe mu ntwari nke zikiriho z'abahuje ibihugu ku mugabane wa afurika muri iryo tangazo rodrigue ngoro umufasha we wo mu biro yagize ati nyakubahwa dr kaunda arasaba abanyazambiya bose n'umuryango mpuzamahanga kumusabira mu gihe itsinda ry'abaganga ririmo gukora ibishoboka byose kugira ngo akire uburwayi urakoze jeni abakuru b'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe otan rya gisirikare ry'ibihugu bituye amajyaruguru y'ibahari ya atlantique bakoraniye i buruseli mu bubirigi bariko bigira hamwe umugambi mushasha bazogenderako mu myaka iri imbere inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu tamasa kamirindi umugambi otan ikoresha muri iki gihe wemejwe mu bihumbi bibiri na cumi nyuma y'imyaka irenga icumi umaze ibibazo byari byugarije umuryango icyo gihe ubu byarahindutse nk'uko umunyamabanga mukuru wa otan yens stoltenberg abisobanura ntaho ubushinwa bugaragaramo na hato umubano w'uburusiya ntukiri kimwe no mu bihumbi bibiri na cumi ugeze ahantu habi cyane bwa mbere mu mateka ya nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose umugambi wo mu bihumbi bibiri na cumi wemejwe kandi ibitero bikorerwa ku ikoranabuhanga cyber attack mu gifaransa bitarabaho ikibazo cy'imihindukire y'ibihe cyari kitarakara cyane nk'ubu umugambi mushya rero uteganya guhangana n'izi ngorane zose ariko by'umwihariko yens stoltenberg na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden bashimangira ko ubushinwa n'uburusiya ari bo bibazo bya mbere bihangayikishije otan muri iki gihe muri iyi nama ya mbere agiyemo ari umukuru w'igihugu perezida biden ategerejweho guhumuriza bagenzi be bandi makumyabiri n'icyenda bari kumwe muri otan uwo yasimbuye donald trump yari yarabahungabanyije buri gihe ababwira ko ari leta zunze ubumwe za amerika yonyine yikoreye umutwaro wose yahoraga abaza impamvu byaba ngombwa gukurikiza ingingo ya gatanu y'amasezerano ya otan ivuga ko iyo umunyamuryango umwe atewe bose baba batewe bisobanuye ko bose rero bagomba kujya kurwana barwanirira utewe perezida biden yatangaje ku mugaragaro ati twumvikane neza otan ifitiye runini inyungu zacu urakoze toma mu gihugu cya israel naho leta nshasha yatanguye imirimo yayo uyu munsi kuwa mbere iyi nkuru dushikirizwa na mugenzi wacu fidele niyongabo niyo leta ya mbere itarongowe na benjamin netanyahu mu myaka cumi n'ibiri irangiye hitavye ibirori vyo gushikiriza ubutegetsi uwamusubiriye naftali bennett amabanga y'umushikiranganji wa mbere benjamin netanyahu yarangiye icese ku munsi w'imana igihe inama nshingamateka yemeza n'amajwi mirongo itandatu kuri mirongo itanu n'icenda leta nshasha iyobowe na bennett ku mugwa mukuru tel aviv abantu ibihumbi n'ibihumbi barakiye neza ibyavuye mu matora y'inama nshingamateka ni nyuma y'uko atamukandida n'umwe atsinze mu buryo bugaragara amatora yabaye inshuro zine mu kiringo cy'imyaka ibiri umushikiranganji wa mbere mushasha naftali bennett yiyemeje kunywanisha abanya-israel benjamin netanyahu afise imyaka mirongo irindwi n'umwe muri iki gihe yatangaje ko azogaruka mu mabanga yo kuyobora israel vuba cyane kurusha uko vyitezwe yabitangarije inama nshingamateka imbere y'uko umushikiranganji wa mbere mushasha naftali bennett arahira ntagishika abanyapalestina berekanye ku ihinduka rya leta muri israel babona ko bennett yigeze kuba umushikiranganji wo kwivuna abansi yari ashigikiye kwigarurira ibice vyo mu ntara ya sijordaniya azobandanya imigambi imwe nk'iya netanyahu muriko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini amakuru yo mu ntara y'afurika y'ibiyaga binini tuyatanguriye mu burundi leta y'uburundi yatangaje uyu munsi ingingo nshasha zijanye n'umugera wa korona ikiringo c'iminsi ine umuntu avuye hanze yahora amara asuzumwa cyakuweho nk'uko byatangajwe mu kiganiro abagize umurwi wo kurwanya covid cumi n'icyenda bahaye abamenyesha amakuru iyi nkuru twateguye na mugenzi wacu desire hatungimana ari i kigali mu rwanda ingenzi ziza mu burundi ziciye ku kibuga cy'indege merikiro ndadaye ntizosubira gushikira mu mahoteli yatororokanyijwe na leta mu kurindira ibipimo bigaragaza ko banduye covid 19 mu kiganiro cyahawe abamenyeshamakuru muganga jean batiste nzorero nkankuze umunyamabanga ntayegayizwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu yasiguye ko abantu binjira mu burundi n'aho bazaba bapimwe bakabasangana umugera w'icyo kiza barashobora gushikira mu miryango yabo aramenyesha abo bose bashika ku kibuga c'indege ca bujumbura bagiye kuzoshika hanyuma bace bafatwa igipimo hanyuma bace babandanya aho bobo bihitiyemwo hariho uzohitamwo kuja eh, kwa wenyene muhira canke mw'ihoteli yihitiyemwo wenyene azoshika kuri ku kibuga c'indege eh, bamufate igipimo eka mbere inyishu eh, azoca zironswa mu masaha mirongo ibiri nane eh, zikaba zizomushikira ku buhinga bwa none hazoba ari hose twita email hanyuma uwo azoba yabaye ari positif tubatumirira yuko bakibona izo nyishu bazoca bagenda mu kibanza cyateguwe arico bonakey ariho bazoca baronkera imiti e, bace baronkeraho n'izindi mpanuro bijanye iyo ngingo rero yafashwe n'umugwi w'igihugu ujejwe kurwanya ikiza cya covid 19 yakiriwe neza na bamwe mu barundi na cyane cyane abasanzwe bafata ingendo bamenyesha ko imiryango izohungukira vyinshi je ndiko ndaraba ku vyerekeye ikorwa rya karantene mu burundi uburyo ndavyakiriye ndavyakiriye neza kubera tuba dufise nk'ikibazo ugasanga nk'umuntu akabura ingene arungika ibintu ngaho iwacu i burundi ugasanga niyo abizanye avuga ngo bimaze igihe vyaratevye ugasanga kikabizimbako nibaza yuko bigiye kugenda neza ibintu bica bidufasha bikazimbuka uvuyeho hanze washyiga mu ihoteli amahera nayo agacaho umurenge ugasanga amahera yose wazanye uhereye mu ihoteli rero iyo ngingo je ndakingurutse cyane mu bisanzwe tugerageje kuraba nk'abantu basanzwe bikorera utwabo iyi ngingo kwa kweri jitworohereza iyo ngingo ni nziza cyane bica bidufasha ko natwe tubandanya twikorera imirimo yacu ya misi yose na cyane cyane abategura kujabuka n'abandi kandi basanzwe bajabuka biraborohera ku mwanya no mu buryo basanzwe bakoresha turashima cyane kome konakuze umushakashatsi mu ndwara zandukira mu bihugu biri munsi y'ubugaragwa bwa sahara amenyesha ko iyo ngingo ishobora kugira inkurikizi mbi kuko muri kino gihe hariko haribonekeza ihindagurika ry'uwo mugera wa korona ico tuzi ni uko ibihugu byose byo ku isi ni ukuvuga iyo abantu bavuye cane cane mu bihugu nk'uburundi canke ibihugu batazi neza ko bipima ngo bikurikize amategeko y'ishirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu baraheza mbere bakanabimira ntibaze muri ico gihugu ngira ngo biragaragara bagenda muhora muvyumva bagenda bavuga bati ibihugu binaka n'indege ntizigenda zahagaritswe kubera banka y'ubwo bwandu buguma bukwiragirana cane cane ubu bwandu bushasha iyo virusi yagiye yihindagura kuko ni ubwandu bwandura n'ingoga kandi mukabona yuko ubu ibihugu twari tuzi yuko bitari byiziziwe n'iyo ndwara biriko bitera bija mu biti bitigiri by'umurengera n'abafu bakaba benshi ngira ngo murabibona no ngaho hafi si kure mu bugande muganga jean batiste nzorironka nkuze yamenyesheje ko mu mugwi wo kwirinda covid cumi n'icyenda bafashe umwanya wo guhanahana ivyumviro ku mugera mushasha wa korona uvuga mu bihugu nk'ubuhindi baciye hirya no hino ikibazo kijanye n'umugera mushasha utamenyerewe wa coronavirus bakaba muri uwo mugwi babonye yuko ari ikibazo kizobandanya gikurikiranirwa hafi e, nivyaba ngombwa leta izoheza ifate ingingo zibereye uyu muganga yanamenyesheje kandi ko imbibe zihuza uburundi na tanzaniya mugina na kobero zuguruwe ariko abahaca bazobanza gukorerwa ibipimo vyihuta nk'uko bikorwa ku mupaka wa gatumba desire atungimana kigali ijwi ry'amerika tukiri mu burundi kandi abantu batatu barishwe abandi bashika kuri mirongo ibiri barafatwa ku mvu z'amatohoza mu ntara c'ibitoke na muramvya mu mpera z'indwi iheze abakoze ubwo bwicanyi ntibaramenyekana nyamara abanyagihugu bavuga ko bazananye mu ishamba rya kibira rifatanye n'izo ntara inkuru twateguriwe na mugenzi wacu pierre kabera niyo nkuru ari kigali mu rwanda kuri uyu wa mungu muri komine rugombo intara ya cibitoke iri mu burengero bw'uburundi abantu bataramenyekana barishe umutama w'imyaka mirongo itandatu n'icenda ubu n'umubanyi wiwe yaganiriye n'ijwi ry'amerika umutama twari tubanye neza cyane ndibaza mu bantu benshi nta n'umwe yanka twari tuzi imbere ko atanumuntu yomurirana hari kuko ntawe yavugisha yari afite ubwiza gusa ku mutima no ku mubiri gusa nta n'utuzi icyo bamuhoye bamurenganije twaguye mu gahundwa ahubwo byadutangaje ukuntu yarenganye kandi ata kibi yakorera abantu nta karengane ntacyo ntabumenya icyo yazize ko nta n'amafaranga yari afite ngo tuvuge ngo baje kumusangura amafaranga nta n'ibitungo yari afite mu ngo tuvuge ngo bamugije ibitungwa nta n'itunga yari afite ryo gutuma yopfa twasabe ko ayo matohoza bakoze yongera icyavamo kumbura inkozi z'ikibi zabikoze zikamenyekana umukuru w'umutumba nyakwigendera yahora aba ko aremeza ko muri iyi minsi hasubiye kwaduka ubwicanyi bukorwa n'abantu bitwaje ibigwanisho muri icyo gice uwo ajeje intwaro avuga ko amatohoza yatanguye kugira abakoze ibara bamenyekane twaciye tumenyesha abadukura mu nzego mu ntwaro turamenyesha mu gipolisi no mu nyamiramabi hama kugera ubu abawopeje bamaze gushika bakoze amatohoza hama bamaze kugenda baca baduha uburenganzira bw'uko twohava tukamushingura uwo muntu mu by'ukuri ntabwo twashoboye kubamenya kubera ko twasanze bamaze kugenda niko umusigwa we yatubariye kubera ko twari dusanzwe dufise hariho ibimenyetso by'ubugizi bwa nabi bw'ubusuma icyo tugiye gukora ni uko tugiye gutunganya inama kugira ngo duhamagarire abenegihugu kwicungera no kwirarira gukomeza umutekano no kuraba ingene two tuzaba abagizi ba nabi icyo twasaba ubutungane nuko bodufasha amatohoza yimbitse kugira ngo turabikwiza inkozi z'ikibi zomenyekana muri iyo ntara nyene muri komine mugwi kuri uyu w'imana haratowe ikiziga c'umugabo yari yanyurujwe ku ndwi iheze muri zone buhindo ubwicanyi nk'ubwo buribonekeza no mu ntara ya muramvya nko muri komine bukeye hagati na hagati mu gihugu inkuru ijwi ry'amerika ryaronse rihawe n'abanyagihugu zemeza ko umwigeme w'umuyabaga yishwe atemaguwe n'abantu bataramenyekana kuri uyu wa mungu nyene ku mugwa mukuru w'iyo komine ayo makomine yose yabereyemo ubwicanyi afatanye n'ishamba cimeza rya kibira bamwe mu banyagihugu bahegereye bemeza ko muri iryo shamba hari abantu bitwaje ibigwanisho batembera mw'ijoro bakikeka ko aribo bakora iryo bara igipolisi cabwiye itangazamakuru i bujumbura ko camaze guta muri yompi abantu barenga mirongo ibiri mu bafashwe harimwo abajejwe intwaro ku mitumba bagirizwa ko boba bakorana n'abo bagwanyi bari muri iryo shamba cimeza rya kibira igipolisi cita imigwi y'abasuma n'inkozi z'ikibi kubwo amashami yigenga nka SOS Torture rikunze kwegeranya ibiharuro by'abantu bicwa muri ubwo buryo ryemeza ko ubwicanyi bwasubiye gufata umurindi munini kuva mu kwezi guheze Eme Kwizera ajejwe gutunganya ibikorwa no gutanga amakuru muri SOS Torture rikorera hanze y'igihugu yaganiriye n'ijwi rya Amerika kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatanu abantu mirongo itandatu baragandaguwe bamwe bahitanywe n'ibitero byakorewe abanyagihugu hirya no hino mu gihugu abandi bashika kuri mirongo ibiri na bane batogwa ibiziga cyane cyane ku nkengera z'ikibira mu ntara ya cibitoke duhagaritse umutima bikomeye n'ubwo bwicanyi buguma bwiyongera biragoye cyane kumenya abangamiwe kurusha abandi cyane cyane ko hamaze iminsi haba ibitero bikorerwa ahantu hakoraniye abantu benshi nko ku bituro by'amabisi mu modoka zitwaye abantu canke abantu bagatogwa ibiziga mu bibanza bitandukanye benshi muri bo bavuga atamatohoza akozwe yo kumenya imyidondoro yabo abandi nabo ugasanga ni abicwa bazira ibyumviro byabo na cyane cyane abafatwa ko batavuganwa n'ubutegetsi buhari ibigwanisho byakwirakwijwe ku rwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi imbonerakure nabyo bikabandanya gusasika inganda twebwe turasaba amatohoza yigenga igihe cyose habaye ubwicanyi ubwo ari bwo bwose ababukoze bagahanwa ntankunzi kugira ngo ntihagume hasasikwa indava ubwicanyi tukanahamagarira inzego z'inyamirampari gukora ibikorwa by'amatohoza badahonyanga uburenganzira bwa muntu bakubahiriza amategeko bakirinda gufatira mu kivunga mu gufata abantu bafatiye ku byiyumviro byabo bya politiki ijwi ry'amerika ryashatse kumenya icyo leta y'uburundi bivuga ko umuvugizi wa leta prosper ntawugwamiye ntacyo yashimye ko twishura umuvugizi w'igipolisi pierre nkurikiye nawe yatwishuye ku butumwa bwanditse kuri telefone ati ijwi ry'amerika ryarahagaritswe mu burundi nta makuru turekuriwe kuriha pierre clave nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaranira i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda perezida silvestre ntibantunganya yahoze aratwara burundi arabandanya gushikiriza ibiganiro bitari bike ku bwicanyi bwahekuye burundi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri nk'uko yabisabwe n'inama y'amateka y'uburundi bamwe mu banyapolitike b'abarundi hamwe n'abakurikirana hafi politike ntibabona co kimwe ivyashikira igihugu ku ntwaro ya perezida michel micombero abatumire bacu uyu munsi ni metre isidore fikiri ari i kigali mu rwanda ari mu batabona co kimwe urwo rwimo nyangoma leonard ari mu gihugu cy'ubufaransa arongoye umugambwe cndd hamwe na aimé pascal nduwimana arongoye ishyirahamwe mac ministère africain de la compassion ari i bujumbura mu burundi maître isidore rusikiri atangura avuga ivyo anegura muri ivyo biteramo igituma narishimiye cyane cyane igituma gikuru ni uko numva yatugira ibinyoma biyambaye ko atashoboye kuza ngo tuvugane twumva na uzwi mu bindi yavuga ibinyoma kandi ari umuntu akuze kandi ari umuntu abarundi baba abahutu abatutsi n'abatwa n'abandi yari umuntu abantu baba bazi ko batahura uvuga ukuri abarundi bagatahura bagatahura kuko ibiganiro bibiri na kabiri imibano y'abahutu n'abatutsi imibano yabaye hagati y'umugwi w'abantu baje bakora abahutu mugabo n'umugwi ku biro by'abahutu n'abanyekongo bitamureriste baza baza no guhamya ubwoko bw'abatutsi ibyo hari ibintu bidashobora guhakanwa hanyuma gashaka yuko tuvuga ukuri yaba umututsi yagize amakosa amakosa azomwagire yaba umututsi yagize amakosa amakosa azomwagire navuze yuko mbere ya sentare ibishoboye kandi tububasha ni ukuvuga sentare ya onu iyo dushaka kuri abarundi kandi babyakira kandi bakizwa n'abanyapolitike nama basimbasimba barondera ibyo barondera bya politiki bakitwaza amoko bakomokako bakomokamo baje kubabesha abarundi tumenye ukuri hanyuma umuhutu niyo ari umuhutu yagize amakosa azohanwa nk'umunyamakosa nk'umwicanyi nimba yicanyi umututsi uko nyene n'abandi uko nyene batureke kugomba kubikwegeramwo amoko tuvamwo k'amoko tubona nta bwicanyi yakoze yego nashaka kugaruka ku majambo mukoresheje muvuga ko umushana ntibatunganya yakoresheje inyuma umuntu akoze ibitaramo nk'ivyo kuri we aba ariko avuga ukuri hari n'abantu bashobora kwibaza ati none wewe kuzi ukuri ni kuki utagushikiriza ucishije mu bitaramo nk'ivyo ico kuza kugira ibiganiro nk'ivyo niki ivyo wita ukuri abandi bashaka kuvyita ibinyoma nk'uko muri ko muravuga ntabwo nita ukuri ukuri ni ukuri kuba ariko wakwita ukuri utakwita ukuri kwaba ari ukuri kuko kuko n'ibintu byabaye ibintu byabaye by'ibintu dusoma dusoma mu kirere none hari uwahakana ko itariki cumi n'icenda z'ukwa kane bibiri na kabiri hatabaye igitero cy'abantu kuri muri nyanzarake muri nyanzarake muri mabanda muri rumonge muri bururi nuko bujumbura yuko icyo gitero kitabaye kitatewe n'abantu bitwaje ibirwanisho n'ibice umuriro ibitanda n'ibindi hari uwahakana yuko kuri iyo tariki abo bantu baje kurwana batakoraniye mu mashyamba anyaze bujumbura kugira ngo bitegure ku buryo yuko saa saa tanu batangura kwica abantu kandi ibintu tuzi twasomye ibintu twabonye ibintu twamenye ni ukuvuga turazi yuko uwo munsi w'itariki mirongo icyenda ukwa kane ndabivuga ko ndabizi azoshaka kwemera uko ari ukuri azakwemera ataza gushaka izoramenyekana umukapitene witwa wasekuye nasiya yari yateguye amasore ubundi ibitaramo byo gutamba arategura mu gisirikare no mu gihugu cyose byari byateguwe wa muntu bamuteguye cyane hanyuma rero iyo mu nteguro kwari uko batumira baperezida micomero n'abandi basirikare bo hejuru n'abandi bategetsi bo hejuru muri guverinoma bakaza muri mesi hanyuma abarobere bari bitwaje igwanisho bagacabunguka mu mashyamba bajya muri katedrali bakaza bakabicirayo hanyuma urumva bari gusohoka bagatahura isaha zitanu z'ijoro sohe zatanguye saa yine z'ijoro mugabo birabana mu nda basohoka mu mashyamba hataragera basohoka saa mbiri z'ijoro ya masohoro yose ataratangura ni uko n'abantu bashoboye gukira banakize ari bujumbura aba robere bazana abarundi bazananye inama regisi batunganije ibitero bagize imyimenyerezo bayikoreye muri tanzania igihambaye muri kiganiro nk'uko twabivuze ni ukurabira hamwe ikintu cyoba gituma abarundi batabona kumwe ibintu biba byarashikiye uburundi ahandi turazi ko hariho inyandiko zitandukanye abavuga uku abavuga kurya ababeshuzi aho siho twahagarara muri kiganiro ikintu gihambaye dushobora gushikiriza cyane cyane n'ukuntu abarundi bosubiza hamwe bakaraba ukuntu boza barasoma kimwe ibintu byashikiye uburundi mushiga nayo nyangoma mwebwe ibyo biganiro bigize iminsi iteramo bigize iminsi bishikirizwa mu bivuga kwiki murakoze federiko kuri icyo kibazo tubagije jewe aho mbona ibibazo biri biva ku bihe ibyo biganiro ibyo bitaramo bikoreramo kandi ikintu banduzanya bagomba yabiteguye inama nzenguzamateka ni leta y'uburundi wewe baramuhamagaye kuvuga ibyazi abivuga uko abizi ariko rero igihambaye ni ibihe ibiganiro nk'ibyo ibitaramo nk'ibyo mu bisanzwe byakwemeza kuba mu gihe cy'ituze mu gihugu mu gihe hari leta ihuguriza mbonye ibiganiro rero nk'ibyo bitaramo nk'ibyo byari byaratekanijwe mu kiringo cy'akakibanza ariko nk'uko mwabibonye abanyepolitiki b'abarundi bashyize imbere bashyize mu ngiro gusa imigabane bibaha ubutegetsi ndetse bahahamiye kuja ku butegetsi gusa bari bagiye koko akanovera kari mu gice ca mbere caje amasezerano protokole niho harimo hari kuvugirwa ivyo bibazo hari bavuga ivyerekeye severi n'ibindi ikigabane ca gatatu naco nyine gucanya inzego z'umutekano vyakozwe nabi rwose hagane coco nta na kimwe cakozwe vyerekeye ingoro konstitusiyo kubaka gusanura igihugu rero ingorane rero aha turi n'ubu zituruka ku masezerano muri arusha mu by'ukuri atagiye mu ngiro gusa ujya mu guru wari uje kuyashisha mu ngiro waratanze raporo yerekana yuko mirongo itatu ku ijana gusa byari byategekanijwe ariko byakoze ku buryo rero iterambere ryari kuri kumara nk'imyaka itanu cyangwa umushasha atowe yari gucamenya ko abandanya transition nijya politike haguma ibintu byose bya transition bikarangira niho rero itunze ryari kugaruka mu gihugu abantu rero bakabyizanya ukuri hanyuma rero kuzigihugu mu ntumbero yo kunywana no mu ntumbero yo kumenya neza
mushira nayo ngo mwavuze ikintu gihambaye cyane rwose cyituze iryo tuze hari abantu benshi babona ko bishobora kugira ikibazo hariho n'abantu benshi bavuga ko mu rundi muri iki gihe hari amahoro ariko ikintu gihambaye cyane rwose ni uko nk'uko twabivuze mu ntango abarundi bose badashobora kubona kimwe ibintu byashikiye uburundi ugasanga kenshi na kenshi reka baja ku ruhande rw'amoko yabo ikintu ku bwanyu cyotuma abarundi babavanura n'umutima wo kuraba ibintu bakoresheje ijisho ry'ubwoko ni nk'ikihe ku bwanyu icyo tuzi igihe icyizere cyangwa kwari iby'utunzi rero ni uko urabona n'ubu abantu barahunga abantu baguma bicwa abandi baranyuruzwa ibyo rero bituma niba ashaka kuvuga ukuri burya iyo hari itunze urubahura abantu n'abakoze ibyo byaha bakabyemera bati nitwe twabikoze mugabo igihe atari itunze umuntu aratinya mbuze nta narabibona nagize gukurikirana muri kiganiro rimwe muri ibyo bitaramo batunganya yatunganije yafashijwe n'inama nkenguzamateka atunwe n'inama nkenguzamateka urabona yuko hari abatinya kuvuga ukuri mu gihe rero ibyo bimeze uko nta kamaro kwibandanya ariko ndavuga rero yuko ubwa mbere ni ukumenya gusubira kwibukanya amabanga ageze ibya sezere niba ari gutunganya ndetse bagomba ibitaramo by'ibyo ariko nuko kuvuga leta y'uburundi ishobora gutunganya ibiganiro by'ibyo urumva rero uwo muguri wari ufite n'ububasha bwo kw'icaha ari filime gonzi bimanitse rusange ari ihonyabwoko ntubufite uburenganzira ibyo bikorwa gusa n'inama zijejwe umutekano muri we ikindi rero uwo mugore ubwenge kwari ukunywanisha abarundi gufasha abarundi gusubirana ku buryo rero inzego z'igihugu zitora amategeko yo kunywanisha abarundi no kugirira igigongo ndabona telefone nk'uko mwavuze zagoranye twari twatumiye umushyira nawe pascal nduwimana aimé pascal nduwimana ariko mu kanya niho mbonye ashitse ariko ko ashitse reka atubwire nawe nyine ukuntu ku giti ciwe c'umurundi abona ivyo biganiro eka n'ukuntu vyavuzwe ko ibitari bike mushirantahe aimé pascal nduwimana umurongo w'ishirahamwe mac ministère africain de compassion eka nashaka namwe mugire ico muvuze ku biganiro ku bitaramo bigize iminsi bishikirizwa na perezida sylvestre ntibantunganya yahoze yarongoye uburundi ibiteramo uh, abatari bake uh, bavuze ko batabyishimiye bakaba baranabineguye mu gihe tuzi kandi ko hariho n'abandi babishima cyane rwose nashaka ku bwanyu muri mu burundi ibyo biteramo bivuga cyane cyane ku byerekeye ubwicanyi bwabaye mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri mwebwe mubibona gute mubivuga ko iki twebwe muri make nk'uko ndetse mbere twanarose n'ubutumire iyo sena yaba yahamagaye iriko igashaka yuko haba ukumenya ukuri ku byabaye muri mirongo irindwi na kabiri mbere make twebwe turaronka ubutumire kandi turanazika rero twebwe twarashimye cyane ku biganiro bya ntibantunganya atanga kuko by'ukuri biraze abikora nk'umuhinga ashaka no kubwira abarundi ibyabaye muri kahise na cyane cyane muri mirongo irindwi na kabiri rero anabikora kandi mbere atabakomerekeje akigana ingene ihonyabwoko rya mirongo irindwi na kabiri ryabaye akavuga n'abariteguye mugabo kenshi akabangiza avuga ati ibisukuzura kaboze ibisukuvuga ngo banaka n'abicanyi n'abamenja agasigura mbere y'uko atari atari ubwoko bwica akavuga ko ari indongozi mbi zica rero twebwe biradufasha cyane kuko nk'ubunyeje ntabwo nari bwabeho ariko kandi narakuze numva ibyabaye ntumva ibyabaye muri mirongo irindwi na kabiri kandi ubu narubatse nanjye ndafite abana abana nabo kandi ubu bariga barambaza bati papa muri kahise mbega ibintu twumva byatuhasanzuze byari biki urumva rero biradufasha ukumenya ukuri kumenya ukuri ibyabaye uko kuri hariho nk'abavuga ko atari ukuri bavuga ko aba ari ibinyoma ku bwanyu eme pascal nduwimana ikintu gituma abarundi badasoma kumwe kahise ku burundi ibintu byabaye byasinzikaje uburundi batabibona kumwe ikintu mwibaza coba gituma abarundi batabona kumwe ibyabaye muri kahise ni nk'ibi rero ko ndibaza ukutabona kumwe kwa bino bintu byabaye muri kahise iyo umuntu avuze ngo abarundi oya si abarundi ahubwo n'umuntu mbega umuntu kanaka kuki ibi batabibona kumwe hamwe n'aba kumbure baravuga bati kubera ibyabaye muri mirongo irindwi na kabiri baravuga yuko ariho nyabwoko ry'abahutu ryabaye rero hariho abatutsi by'ukuri nabo banabyemeza bati ni iby'ukuri harabaye ubwicanyi ati bukabije cyane ku bahutu by'ukuri barishwe kandi uri kuraraba ibi binogo umuntu atora ijya n'ino uyu mugwi wa cvr ubw'umuzura ukazura abantu benshi cyane kandi bahambwe hamwe ndetse kandi ukabona ko ryariho nyabwoko ryari ryarateguwe inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa y'aya makuru turashimiye kandi na fasida yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese mwateze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro